Ini Radio est jouée Yameka. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki indwi y'ukwezi kuwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkurikije twavuze yuko amategeko mu gutora umukwira amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga ukwira amashinga amateka ikora cyaca ku bijyanye n'ibitigiri biba bihari mu batora uyu ni Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi mu rubanza Burundi bwitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye urugendo perezida Pierre Nkurunziza agize Gitega hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rujanye n'amakori rw'umuryango wa Sinapole Rwigara rwungurujwe muri sentare y'ubucuruzi turazibwira ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise
muramutse frederico turahera muri somaliya ibitero vya al shababu ku basirikare ba amisome hamwe no ku nteko za leta ya somaliya bishobora kwiyongera mu gihe izo nteko ziri mu mugambi wo kongera kugurura ibarabara rikuru ryakoreshwa n'abo basirikare nyene ryari ryarugawe na al shababu ibyo bishyikirizwa n'umuvugizi wa amisome liyetena koroneli wilson rono yavuze ko abasirikare ba amisome muri somaliya bariko bagerageza kongera kugurura ibarabara ry'ibirometero amajana abiri na mirongo ine rihuza umurwa mukuru mugadisho hamwe n'intara ya baidowa ni rimwe mu mabarabara atatu akomeye ahuza mugadishu hamwe n'intara zo mu manuko umanuko bushira uburengero hamwe n'intara zo hagati mu gihugu koroneli rono yavuze ko yavuze ivyo inyuma yaho al-shababu iherutse gutega umutego imiduga y'inteko za misom ku birometero mirongo ine mu buraruko bwa mogadishu ku munsi wa gatanu igitero cahitanye abasirikare bashika cumi hamwe n'ibiduga vyabo mirongo ibiri vyasambutse abimukira bashika kuri mirongo ibiri n'umwe bamuka muri libiya gushika ubu nta ntibazwi irengero ni nyuma yaho bagerageje kujabuka ibahari mediterane mu ndwi iheze igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi n'abimukira catangaje ko ejo kuwa kabiri ko abo bimukira wari umurwi munini wari mu bwato bukozwe mu mbaho bashoboye rero bukozwe mu mbaho muri amabarira hamwe n'ubundi bwato bugenzi bwabwo bw'amapine bwashoboye gutabarwa mu ibahari ariko naho biri uko ibiharuro by'abimukira bagerageza kujabuka mu buraya bavuye muri libiya byaragabanutse ugereranije n'igihe nk'iki nyene mu mwaka uheze bivanye n'amasezerano libiya yagiranye n'ubutaliyani yo gusubiza inyuma abafatiwe mu ibahari abategetsi ba onu bavuga ko abimukira amajana ane na mirongo ibiri n'umwe aribo bapfuye gushikaho umwaka ugeze ubu mu gihe mu mwaka uheze amajana atanu na mirongo ibiri n'umwe bari bamaze gupfa mu mazi mu gihe nyene nk'iki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rex tillerson ni sekretari wa leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa kabiri ejo niho yafata indege mu rugendo rwa mbere muri afurika urugendo rugamije gukuraho ubwoba uwo mugabane wa afurika ufise ubwoba bufatiye ku mvugo zagaragaje agakengere zashikirijwe na perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika uwo mutegetsi yavuze imbere y'uko yurira indege ko leta zunze ubumwe za amerika zifuza gukomeza intwaro muri afurika ibihugu bigendera ku mategeko kandi vyibako avuga ko ari igihushane c'ubushinwa avuga ko burajwe ishinga n'uko afurika itegerezwa kugira ivyo itanga kugira buyifashe tillerson arindiriwe muri etiyopiya kuri wa gatatu aho icuka ca politiki kitifashe neza kuva umushikiranganji wa mbere haile mariam desaleng atanze imihoho atekanya kandi kubonana n'abategetsi ba komisiyo y'umuryango umwe bwa afurika tillerson azoca yerekeza muri jibuti ahari kambi ya gisirikare ya leta z'ubumwe za amerika muri ako karere mu nyuma aje muri kenya igihugu kivuye mu migumuko y'inyuma ya politiki ace muri cade igihugu buzoba bubaye bwa mbere kigendewe na sekreteri wa leta ya amerika mu nyuma arangiriza urugendo muri nigeria ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene hano muri leta z'ubumwe za amerika umuhanuzi mukuru wa perezida donald trump mu by'ubutunzi gary cohn yatanze imihoho hari ejo ku munsi wa kabiri ingingo afashe inyuma yaho bigaragariye ko atekubiri n'ingingo ya donald trump yo gutoza amatagisi ku byuma vya asiye hamwe na aluminium vyinjira aha muri leta z'ubumwe za amerika mu itangazo yashikirije gary cohn yavuze ko kaba yagateka kubona yarakoreye igihugu ciwe kandi agafasha mu gushyiraho politiki ifasha mu iterambere ry'ubutunzi byagiriye akamaro abanyamerika na cyane cyane itegeko ryerekeye amatagisi ryashyikirijwe kandi ryemejwe yiyongereye ku bandi benshi bahoze begereye Trump batanze imihoho mu mabanga mu biro by'umukuru w'igihugu mu mezi aheze umutegetsi mu gihugu cya koreya ya efo yatangaje ko koreya ya ruguru ivuga ko porogaramu yayo y'ibirwanisho ruhonyanganda itoba igikenewe mu gihe ibitero bya gisirikare byaba byagabishije igihugu ciwe bitoba bikiriho ayo makuru avuga kandi ko igihugu cya koreya ya ruguru cyiteguriye kugira ibiganiro na leta z'ubumwe za amerika umutegetsi wo mu gihugu cya koreya yo mu mpanuko agejwe ibibazo by'umutekano atangaje ayo makuru inyuma y'aho intumwa z'igihugu cya koreya yefu zirimwo abategetsi bakomeye zitahukiye zivuye mu rugendo rw'iminsi ibiri zagize mu gihugu cya koreya ya ruguru aho zabonanye n'umukuru w'icyo gihugu kim john yung chung yavuze ko ibyo bihugu uko ari bibiri byumvikanye kugira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa kane iyo ikazoba ari iyo nama nkuru ya mbere ibaye muri ibyo bihugu mu kiringo cy'imyaka irenga cumi
urakoze yaruyize ku makuru uheje kudushikiriza ejo ku munsi wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yaraburanishije urubanza aho urundi bitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango sentare yaranse ko ibikorwa by'iyo nama nshingamateka biba birahagaze mu gihe urubanza rutarahera nk'uko uburundi bwari bwabisabye ni inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre cravere niyo nkuru ari iyarusha mu gihugu cya tanzania uburundi bwatanze ibirego bwiyamiriza itorwa ry'umunyarwanda umushingamateka martin ngoga mu kibanza c'urongoye inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ingingo ya mbere uburundi busaba ko yofatwa nuko sentare nkuru y'uwo muryango yotegeka ko ibikorwa byose vy'iyo nama nshingamateka vyohagarara mu kurindira ko urubanza rurangira sentare yanse ico cifuzo c'uburundi yasiguye ko urubanza rwashingishijwe uwo munyarwanda amaze gutorwa ndetse n'ibikorwa nyezina bimaze gutangura aho uburanira leta y'uburundi nesitore kayobera na wene yashimye iyo ngingo ya sentare twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya era banze guhagarara kugira ngo uwatowe ngo arongowe umuryango yuko sentare banza ikavuga yuko bitahuje amategeko mu kurinda yuko urubanza mu izina ruba sentare yavuze yuko rusa nk'urubanza rusa nk'urwataye igihe kubera yuko babaye ko byaba byiza ahubwo urubanza nyezina ruburanishijwe mu bihe byihuta twabishimye twabikengurutse no uburanira umuryango wa yase umunyarwanda stephen agaba yashimiye sentare kuri iyo ngingo mu kirego ca kabiri uburundi busaba ko sentare yotegeka ko amatora asubigwamwo kububuranira uburundi amategeko yarahonyanzwe muri ayo matora yabaye itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ico gihe ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko nivyo vyatoye umukuru w'inama nshingamateka ivyo navyo ni u rwanda kenya ubuganda hamwe na sudani y'epfo uburundi hamwe na tanzania byaranse kwitaba ayo matora yamara umurundikazi leontine nzeyimana yari yitoje aronka amajwi atatu n'aho atarahari ico nico uburundi bufatirako mu kuvuga ko amategeko atakurikijwe cyane twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga amateka yahonyanze itegeko rigenga uko amashinga amateka ikora cyane cyane kubijyanye n'ibitigiri biba bihari mu batora ingingo ya cumi na kabiri agace ka mbere rivuga yuko igitigiri ari uko igihugu cyose giteza kuba hariho n'imiburiburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ariko rero murabona yuko mu gihe abatanzaniya batatoye n'abandi batatoye ivyo bitigiri ntivyakurikijwe nico gituma rero dusaba yuko bovuga yuko amategeko atakurikijwe hanyuma amategeko atakurikijwe murazi ibica bikurikira nuko amatora asubirwamwo bakurikije amategeko ico kibazo cerekeye itorwa ry'utwara inama nshingamateka sentare yaciye icungururiza ku isango ritaramenyekana ni naho izoburanisha urwo rubanza mu idonido sentare yifuza ko urwo rubanza rwonyaruka kugira ntirubangamire ibikorwa by'inama nshingamateka ndetse n'akarere kose ni urubanza rwa mbere rwakurikiwe n'abantu benshi abenshi muri bo barabashinga amateka hamwe n'abakozi b'uwo muryango n'ubuserukizi bw'u Burundi bwari bwarungitse intumwa yamara bose nta n'umwe yemeye kuvugira kuri mikoro n'utwara iyo nama nshingamateka marite ngoga niho yari uwo mu ikositime ryirabura yagumye yihoreye yari yicaye inyuma yumviriza ibivugwa na sentare ijambo ku rindi agacishamwo agatwenga buke buke gusa bagenzi we bacishamwo bakidoga bati mbe yemwe tuzaba dusubiramwo amatora hari n'abandi mbere babwiye bagenzi babo b'abarundi bati murabona ingene muriko muradutesha umwanya abandi nabo barimwo abaganda bati nimutaye ntaco muzoshikako ivyo vyashavuje abashinga amateka b'abarundi nka karegwa momamo yavuye ashirijwe hejuru ati muriko muraturengera karimbi uburanira uburundi yavyise ibitutsi vyatutswe igihugu ciwe mwabonye ko hariho n'abadututse badututse cyane tuba ko batamuhira aho twe twavuze biti ntushaka kudutuka kubera yuko twe tuba tuje gusaba amategeko kandi mwabonye yuko mwabonye ko bamwe bamwe n'ugututuka badututse cyane gose kubera ngo tugomba kubima akazi aho twebwe abarundi ntitwimana akazi cyane cyane dusaba yuko amategeko akurikizwa ico kiringo c'inama nshingamateka giteye imari ni kigira kane ubwa mbere hatwaye umutanzaniya iyo nama nshingamateka ikibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri bibiri na gatandatu hakurikira kenya kuva mu mwaka wa bibiri n'indwi gushika muri bibiri na cumi na kabiri hanyuma uganda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika ku mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi ubu iyo nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka mirongo itanu na bane baserukira ibihugu bitandatu igihugu kimwe cose giserukiwe n'abashingamateka icenda pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika sentare y'ubucuruzi ya nyarugenge yaraburanishije urubanza rwungurujwe rw'abagize umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara uyu muryango urega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda kufungira uruganda rw'itabi mu buryo buteye kubiri n'amategeko ni inkuru y'ubumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda iminota iri munsi y'isaha ni y'umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa nyarugenge yakoresheje aburanisha ubujurire bw'urubanza rwa premier tobacco company uruganda rw'itabi rwa rwigara n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe umwanzuro ko abahagarariye uruganda rwa nyakwigendera senapolo rwigara banyereje imisoro bityo ko bimwe mu byabo byakomeza gufatirwa ni umwanzuro utaranyuze abo kwa rwigara mu iburanisha rya none hagaragaye an w'amahoro rwigara n'abahoze bakorera uru ruganda ruri mu manza ndetse n'abavandimwe b'umuryango muryango metre janvier rwagatare wunganira uruganda wanatangiranye ijambo yabwiye umucamanza ko zimwe mu mpamvu zateye kujuririra ibyemezo by'umucamanza wa mbere ari uko ptc igifite inzitizi zikomeye yatewe na rwanda revenue authority zigatuma ubucuruzi budakomeza yasobanuye ko rwanda revenue authority yatwaye ibikoresho by'uruganda birimo ibitabo by'ubucuruzi rwakoreshaga ndetse na mudasobwa y'uruganda hakiyongeraho ko yafatiriye amakonti yo muri eco banke na giti banki by'uruganda aremeza ko iyo amategeko asanze harabayeho kunyerezwa imisoro hasoreshwa ijana ku ijana by'imisoro yanyerejwe ariko ubucuruzi bugakomeza uko bisanzwe metere rwagatare avuga ko igihe uruganda rwahitamo gukora rudafite registre de commerce na mudasobwa bibitse amakuru ya ngombwa ubwabyo rutahonokana n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu gihe umucamanza wa mbere we yanzuye ko ibyakozwe na rwanda revenue authority byubahirije amategeko uhunganira premier tobacco company we arasanga bitari ukuri aravuga ko ubucuruzi bw'uru ruganda bwahagaze mu magambo yagize ati gucuruza si uguhimana gucuruza ni bizinesi uyu munyamategeko yanumvikanye atemera akayabo ka miliyoni eshanu na miliyoni magana atandatu uruganda rwa rwigara rwishyuzwa nk'imisoro rwanyereje abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro metre clement gatera na metre baje n'ibyiringiro bahawe ijambo babwiye urukiko ko kutemera umusoro wishyuzwa ku ruhande bahanganye ibyo ari uburenganzira bwabo ariko ko bitabuza ikigo baburanira kwishyuza uwo musoro bavuze ko ibikoresho by'uruganda byafatiriwe biri gukoreshwa mu igenzura ry'inyerezwa ry'imisoro aba banyamategeko metre gatera na metre byiringiro bavuga ko rwanda reveni yemerera uruganda ptc kubaha kopi za registre de commerce ndetse andi makuru bakeneye ari muri mudasobwa bakazana hard disk bakayatwara bagakomeza imirimo bavuze ko izo nzira bahagarariye uruganda rw'itabi rwa rwigara bazanze kuri konte z'uruganda zafunzwe nabyo bavuga ko iba ari ibisanzwe kuri bo zigomba kwishyura umwenda ku misoro bakurikiranyweho nicyo kimwe n'amatabi yafatiriwe akiri muri sitoke barasanga yarafatiriwe ku buryo bwubahirije amategeko bavuze ko uruganda PTC rwakabaye rukora rukishyura igice cy'umwenda w'imisoro banabwiye umucamanza ko abo kwa Rwigara bagombye kwegera Rwanda Revenue Authority bakaganira ku buryo bwo kwishyura imisoro mu byiciro ariko babanje kuyigaragariza ko byibura bishyuye makumyabiri ku ijana by'umwenda wose mu gusoza bashimangiye ko ifatirwa ry'ibikoresho by'uruganda rw'itabi PTC bigamije kugenzura niba nta yindi misoro rwanyereje irenze ku yo Rwanda Revenue bakurikiranyeho maze bavuga ko ubujurire bw'abahagarariye uruganda rw'itabi rwabo kwa Rwigara nta shingiro bufite bufite metere rwagatare wunganira uruganda ptc yasubiranye ijambo n'ababwira umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa nyarugenge ko ntawe ushobora gukorera kuri fotokopi mu ruganda yasabye ko inyandiko rwanda reveni ishaka kujyana mu bushinjacyaha ariyo yazikorera fotokopi iby'umwimerere ikabisubiza uruganda rugakomeza imirimo naho ku makonti afunzwe aravuga ko uruganda rudashobora gukomeza igihe nta buryo bwo kubona amafaranga arasanga amakonti y'uruganda yafungurwa wenda rwanda reveni ikazemeza ko mirongo itatu ku ijana by'ibyinjira yajya ibifata mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi nibwo igipolisi cy'u rwanda cyagiye gutwara ku ngufu mu kiyovu abagize umuryango wa rwigara kibakekaho ibyaha birimo icyo kunyereza imisoro kuko icyo gihe cyavugaga ko banze kwitaba ku neza nyuma mu minsi yakurikiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umwari diane shima rwigara murumuna we anu w'amahoro rwigara na nyina ubabyara adeline mukangemanyi rwigara barafashwe barafungwa mu rukiko uko ari batatu bahuriye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha urukiko rwasanze nta bimenyetso bifatika kuri ane rwigara maze rutegeka ko abarekuwe by'agateganyo mu nkiko kandi nta cyaha cyo kunyereza imisoro byagaragaye mu byo bakekwagaho ku ikubitiro n'icyaha ba nyir'ubwite bavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyari cyatangaje ko byanze bikunze uko kwezi kwari burangire cyateje mu cyamunara imitungo yo kwa rwigara uhishyurwa imisoro kibakurikiranyeho nakwibutsa gusa ko nyakwigendera sina paul rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu zitavugwaho rumwe ku butegetsi rwigara yazize impanuka ku bagize umuryango we ariko ni ubutegetsi bwamwirengeje umwanzuro w'urukiko rw'ubucuruzi hagati ya rwanda revenue authority n'abahagarariye uruganda rw'itabi rwa rwigara ruzamenyekana ku itariki umunani z'uku kwezi kwa gatatu saa kumi z'umugoroba aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragendeye intara ya gitega aho yatanze icigwa cyo gukunda igihugu ku ndongozi n'abavukantara ba gitega ni inkuru y'umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika mu burundi fidele nsabimana mu gatondo k'uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkuru nziza yagendeye intara ya gitega aho yatanze icigwa co gukunda igihugu ku ndongozi zitandukanye zikorera muri iyo ntara n'abaserukiye bavuka muri iyo ntara intara ya gitega igize icenda umukuru w'igihugu petero nkurunziza agendeye muri uwo mugambi yahaye wo gukundisha igihugu no kucitangira ni inama yatanguye hagati ya saa mbiri na saa tatu umukuru w'igihugu amaze gushika mu nyubako z'amanama ziri ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi rya gitega inama imaze kugururwa icese ntibaretse abamenyesha amakuru ngo bakurikirane inyigisho zatanzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abanyamakuru baciye bataramugwa babwirwa ko intumbero n'ibyavugiwe muri ivyo vyigwa biza gutangwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inama irangiye inama yagiye kurangira igihe c'isaha indwi zirenga gato niho Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yagize ico abwira abamenyesha amakuru bari barindiriye uwo mubonano uri mu rukurikirane rwa wa mugambi rw'azanyigisho zidasanzwe zifasha abarundi kuzirikana igihugu cyabo kugira ngo bamenye icyo bategerezwa gukora n'icyo bahamagariwe gukora intara ya gitega igize intara y'icenda mu ntara z'uburundi n'icyo umukuru w'igihugu yabigishije arababarira igihugu cyabo iyo cyavuye aho kigeze niyo yipfuza ko kigana umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'uburundi yatanze icyifuzo cy'umukuru w'igihugu muri kazoza ku bijanye n'uburundi n'abarundi muri make umukuru w'igihugu yipfuza yuko abarundi bovavanura n'inyifato zitabereye cyane cyane imbuto y'amacakubiri babibwemwo n'abakorona afise umugambi rero eh, n'ishyaka ridasanzwe ryo kurandurana n'imizi imbuto mbi y'amacakubiri yabibwe muri bene burundi mbega ivyo vyifuzo vy'umukuru w'igihugu petero nkurunziza abona ko wokorwa iki kugira ngo uburundi buronke isura yifuza na nyene tumvirize jean claude karegwa ndenza akavugira umukuru w'igihugu c'uburundi Ndi kugira ngo ivyo babishikeko ni ukuja ku isoko bakagendera akararo keza n'iragi ryiza twarazwe eh, n'incungu z'uburundi uhereye ku mwami nterutse cyambarantama ugaca kuri mwezi gisabo ugaca kuri bagwa gasore na ndadaye n'abandi abo ni bo nyine ico mukuru w'igihugu ashaka yuko bobera akararo keza abarundi maze umwe wese akagerageza kubisunga mu gutegura imigambi kugerageza kubona kure ubwo barabe abuzukuru n'abuzukuruza umuntu wese akagerageza kurenza ingimbi ngemero mu migambi yose ategekanya akabasaba gutegera yuko icyo bapfana kiruta icyo bapfa bakumva neza yuko ibibahuza ari byo byinshi gusumba ibibatandukanya ibyo rero bakabikora bagerageza no kubiraga abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza amakuru dukesha abakorera mu biro by'umukuru w'igihugu ni uko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza azohetura intara zose zigize uburundi atanga inyigisho zifatiye ku gukunda igihugu no kucitangira ibibazo n'ivyiyumviro vy'abitavye ivyo vyigwa abamenyeshamakuru ntibashoboye kubimenya kuko ivyigwa vyabaye mu mwiherero ntangere igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unaho umwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta z'ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamirinde
uyu munsi ni isabukuru y'imyaka mirongo itanu n'itatu yuzuye y'icyiswe bloody sunday ni ukuvuga icyumweru cy'amaraso cyabaye mu rugamba rw'abirabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutora ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu hari ku cyumweru uwo munsi abaturage bo mu bwoko bw'abirabura bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa selma muri leta ya alabama mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutorwa bahagurutse ari magana atandatu bashaka gukora urugendo rwo kugera mu murwa mukuru wa alabama montgomery mu birometero mirongo inani na birindwi ubutegetsi bwari bwabimye uruhushya rwo kwigaragambya buvuga ko urwo rugendo rubangamiye umutekano n'umudendezo wa rubanda bo rero barabyirengagije bavuga ko barambiwe gukomeza gukandamizwa bagenze kilometero imwe irengaho gato basanga abapolisi benshi babategereje abapolisi bari abazungu gusa babirayemo n'ibibando barabahondagura babarasamo n'ibyuka biryana mu maso nta muntu wapfuye ariko mirongo irindwi barakomeretse ndetse cumi na barindwi muri bo bajyanwe mu bitaro ari intere bari bavuye amaraso menshi nguko uko uwo munsi wiswe bloody sunday urugomo rw'abapolisi ntirwabaciye intege ku wa kabiri ku itariki ya cyenda y'ukwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu barongeye bakora urundi rugendo rwo pasiteri martin luther king ubwe yararwiyoboreye rwarimo abantu barenga ibihumbi bibiri na magana atanu bageze hahandi nyuma ya kilometero imwe basanga nanone abapolisi benshi bafunze umuhanda babageze imbere barapfukamye barasenga abapolisi nabo barabareka barasenga barangije gusenga bafashe icyemezo cyo gusubira inyuma banga guhangana n'abapolisi urugendo barusubitse ibyumweru bibiri ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu batangiye urugendo rwa gatatu narwo ni Martin Luther King warwiyoboreye rwo bararushoje bagera mu mujyi wa Montgomery rwamaze iminsi itanu yose buri munsi bakoraga nka kilometero cumi n'esheshatu n'amaguru barutangiye ari ibihumbi umunani barurangiza ari ibihumbi makumyabiri na bitanu n'abazungu benshi bari baje kubafasha bararwitabira ku kirwa rwabaye insinzi amafoto y'urugomo n'ubugome bw'abapolisi mu rugendo rwa mbere yakubise inkuba mu gihugu cyose ndetse n'umukuru w'igihugu perezida lyndon johnson nawe ubwe byaramurenze ategeka abasirikare barenga ibihumbi bine kubaherekeza no kurinda umutekano wabo uko byagenda kose perezida johnson yahise kandi atangira guhatira inteko ishinga amategeko congress gushyiraho vuba itegeko riha abirabura uburenganzira bwo gutora no gutorwa congress yaryemeje mu kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu ijwi ry'amerika ikiganiro americana mu ntwari za selma uwa mbere ni umwiraburakazi witwa amelia boynton robinson niwe watangije imyigaragambyo yari afite imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko nawe abapolisi baramuhondaguye cyane bikomeye arakomereka hafi yo kwitaba imana ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu perezida johnson yamutumiye mu muhango wo gushyira umukono ku itegeko riha abirabura uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa amelia boynton robinson yitabye imana mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yari afite imyaka ijana n'ine undi mu ntwari za selma ni john lewis yari mu bayoboye imyigaragambyo ya mbere yari afite imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko nawe abapolisi baramuhondaguye ibi byanya byo muri iyo myigaragambyo abarwa mu bantu bo ku isonga mu ntwari zaharaniye uburinganire bw'amoko muri leta zunze ubumwe za amerika ubu afite imyaka mirongo irindwi n'umunani kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi ni depite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika mu ntwari zaharaniye uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu harimo n'abazungu abapasiteri batatu b'abera bagiye gutera inkunga martin luther king mu rugendo rwa kabiri rwa selma batashye intagondwa z'abazungu bo mu mutwe wa ku klux klan zarabateze zirabakubitagura umwe muri bo pasiteri james rib baramukomerekeje cyane mu mutwe bikomeye agwa mu bitaro nyuma y'iminsi ibiri yari afite imyaka mirongo itatu n'umunani umutegarugori w'umwera witwa vayola ryuzo yavugaga ko urugamba rw'abirabura rugomba kuba urugamba rwa buri muntu wese nawe yagiye kwifatanya n'abaturanyi be b'abirabura mu myigaragambyo ya gatatu ya selma atashye mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu urugendo rwe rwarangiye aba ku klux klan baramuteze baramurasa baramwica yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko nawe izina rye ryanditse ku rwibutso rw'intwari zaharaniye uburenganzira bw'abanyantege nke muri leta zunze ubumwe za amerika kuva kandi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu inzira yo kuva selma kugera montgomery ibirometero mirongo inani na birindwi yabaye urwibutso rwanditswe mu mateka mu rwego rw'igihugu cyose cya leta zunze ubumwe za amerika rwitwa selma to montgomery national historic trail inshuti zacu iki kiganiro amerikana nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
mwese mukunzi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwayashyikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.